radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika turi kandi kuri interineti live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo komu ikaze mu biganiro byacu by'aka kanya muri sitidiyo ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma muri Sanga ku ijwi ry'Amerika.
Muri Sanga muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Ikindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngewe ndi hano Kampala Uganda.
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi buri munsi saa kumi murararitswe mu kiganiro muri sanga muti rero uyu munsi twabateganyirije iki mu rwanda ikibazo cy'ubuke bw'amarimbi gikomeje kwiyongera itegeko rigena imitunganyirize n'imikoreshereze yayo ryemejwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu riteganya uburyo bunyuranye abantu bashobora gushyingurwa harimo n'ubwo gutwika umurambo inteko ishinga amategeko iherutse gusaba minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kwiga uburyo iri tegeko ryavugururwa bigendanye no gushakira umuti ibibazo bigaragara muri iki gihe mu byavugwaga harimo nko kongera gusuzuma imyaka igenwa n'itegeko yo kuba hakongera gukoreshwa amarimbi yuzuye ubu ngira ngo iri hagati y'imyaka icumi na makumyabiri harimo kandi n'uburyo bwo gukangurira abantu kwitabira uburyo bwo gutwika umurambo gusa kugeza ubu ubu buryo ntiburitabirwa mu rwanda n'ubwo ari bumwe mu bishobora gutanga umuti w'ikibazo cy'ubuke bw'amarimbi utekereza iki ku mpamvu butitabirwa uribwira ko ari iyihe wowe wumva wabukoresha niba wabukoresha kubera iki niba wumva utabukoresha kubera iki mu kanya turaza kujya ku mirongo ya telefoni twakira ibitekerezo byanyu kuri iyo ngingo ariko reka twakire umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana kayiranga jean batiste ni umujyanama mu by'amategeko muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda bwana kayiranga ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane mbashimire kandi ko mwatuboneye umwanya mu buryo twabaye nk'abatunguye n'ubwo umwanya wari muto cyane tubibamenyesha ariko mushoboye kutubonera umwanya mwakoze cyane
murakoze namwe ye dutangire rero ikiganiro cyacu mu by'ukuri tuganira kuri iyo ngingo nyirizina nk'uko nari maze kuyivuga haruguru ubu ikibazo cy'amarimbi ubuke bw'amarimbi bwifashe gute mu rwanda
murakoze kudutumira muri iki kiganiro cyanyu ni byiza ko muba mwanakurikiye mukamenya wenda bigezweho cyane cyane mu bijyanye n'imibereho y'abaturage nubwo wenda ku bijyanye n'amarimbi abantu baba bagiyemo iba itakiri imibereho yo ku isi ihura n'imibereho wenda n'ubundi buzima bwo bw'ahandi natwe tutaramenya neza abemera bavuga ko ubuzima bw'umwuka bukomeza buba burangiye ari ubw'umubiri
ubwo turabyemera tukanabyizera kandi ni ibintu bishoboka cyane rero ku kibazo mumbwiye uko bigaragara wenda ubuce bw'amerinda bigaragara rugaragazwa n'uko n'imikoreshereze nanone y'ubutaka ubutaka ntabwo uko abantu biyongera babuturaho birumvikana yuko iyo bagenda babuturaho banabukoresha haba ku kubuhinga no kubwororeraho ndetse no kubukoreraho no kubukiraho imyubakire no kubukoreraho n'indi mirimo isanzwe ubwo bigaragaza ko wasaga n'ayo marembo nk'uko tubivuga rero uko abantu bagenda biyongera ubwo birumvikana ntabwo bwiyongera ariko nk'uko byumvikana ubutaka bw'amarinda nabwo bushobora no gukoreshwa bitewe n'uburyo wenda bwo gushyingura bukazanongera bugakoreshwa n'ikindi gihe wenda ibiri n'ibibazo umuntu yaza kubigeraho ariko nk'uko bigaragara ubundi tegeko riteganya ko byibuze buri karere kagomba gushyiraho amazu rusange kandi ntabwo bivuga yuko agomba kuba mu karere gusa bibaye yaba muri buri kagari aho binakunze byaba byizaba muri buri mudugudu rero imbehe iki kibona cyane cyane kiri mu mujyi cyane cyane mu mujyi wa kigali cyane yewe no mu yindi mijyi igenda ikora uko bigaragara uburyo bwo gushingira ku butaka busanzwe bisa naho hakwiriye kwigwa ubundi buryo bwo gushingura ku buryo bitewe n'uko imijyi abantu bagenda bayituramo ari benshi ari nako birumvikana bagenda wenda uko niba abantu bari batuye muri kapitali wenda bari ibihumbi magana atatu muri mirongo muri mirongo icyenda icyenda na karindwi gutyo ubu ngubu baba bari kujya kuri miliyoni birumvikana yuko ijanisha ry'abantu bagenda bapfa riba ryiyongera nkaho rero n'ubutaka bwateganyijwe gushyingura bukaba butoya ikindi kandi kiyongeraho ni uko n'igiciro cyo gushyingura urumva kigenda nacyo kiyongera iyo kiyongereye rero abantu mu gushyingura nabyo birabagora ibyo kandi nta nubwo birebye biba mu mujyi gusa bigenda bisatira n'ibice byo mu cyaro muri rusange wenda ubona ibibazo birimo mu marimbi ni uko ari ubwo buke wenda hari aho uko itegeko riteganya tuvuge niba akarere kagombye kuba kashyira kashakisha ariko abantu bagishingura cyane mu butaka ku buryo busanzwe hari igihe wenda biba bititabiriwe cyane cyangwa se ugasanga wenda amarimbi rusange riri kure bigasa rero naho abakagombye gushyingura hakurikijwe ku itegeko risaba yuko abantu bagomba gushyingura mu mirenge rusange bitubahirwa naho ubundi muri rusange ntabwo wenda umuntu yavuga yuko ikibazo cy'amarimbi cyakagombye kuba gifite intoki wenda nko mu gihe zacu ariko bitabuze yuko nyine hajya nashaka kubisubiza nakoze ye mu kanya turaza kujya wenda kugaruka ku bijyanye n'ingamba mufite mu gushaka uburyo iki kibazo cya cyabonerwa umuti ariko abantu bitabira iki kiganiro ni benshi ndaza gusaba tujye tunyuzamo tubakire twumve ibitekerezo byabo hari abanditse hari abaduhaye nimero bashaka kugira icyo babaza tutaragaruka ku ngamba mufite nka minisiteri reka tubanze twakire witwa habineza garatiye makoro ikaze mu kiganiro muri isanga Graciye uratwumva
yego ndabumva
ego amazina yanjye ndabumva niba nakomeza mvuga ego komeza uherereye he hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo
yarereye i rubavu mu murenge wa rugerero koko nibyo nk'uko abivuga birashoboka yuko idafite uburyo bwo gushyingura ariko kenshi hari icyo nge namubaza bwacyo cyane cyo namubaza ndetse mbere y'uko twaba tukiriho kuva mbere y'uko isi ibaho twashyinguraga he icyo ni kimwe icya kabiri namubaza n'ubwo igihe cyo gushyingura hakozanye usika umurambo kuki bitigeze bibaho bwa mbere biragoye cyane kugira ngo ujye gushyingura umuntu wawe doke ujye gutwika umuntu wawe aho kugira ngo umushyingure kuko iyo ushyinguye umuntu umenya aho atuye nanone ariko hari aho nagera nyuma ngasubira inyuma nkavuga nti iyo ugiye gushyingura umuntu hari ubwo wibagirwa wamushyinguye bamwe bakahubaka abandi ntibahubake bitewe na simetiyeri bagiye bashyiraho ho mu rundi rurimi ko nabivuga ariko ikibazo tujya duhura nacyo ni ibyiyumviro cyangwa se kwiyumva yuko umuntu wawe baramutwika ngo bakaguha ivu niko tujya tubyumva bakaguhezaho ivu ivu ukarijyana he ntaho bakarishyingura he ntaho ritwara mu nzu se aho ntaho icyo ntabwo iyo mobilizasiyo mu rwanda ntabwo irageraho wakatubwira uti mu rwanda bazajya twika umuntu baguhereza ivu uribike mu kabati se cyangwa uribike mu nzu cyangwa ujye kurishingura urishyiraho wakagombye kuba urishyize muri hangarande mu rusaku none bakavuga uti wenda iyo dufashe umurambo turawutwitse ngiri tutaziguhaye witwaye he naho ntaho iyo mobilizasiyo ntirabaho biragoye rero kugira ngo ubwire umunyarwanda ngaho tubwate umuntu tuguhereze ivu icyo ni kimwe none icya kabiri noneho kutwika umurambo cyangwa se umubiri w'umuntu wawe nanga ibyo ntibirajyaho ngo abantu babyumve impamvu batakwiye no kubyumva impamvu batabanga no kubyumva niyo kuvuga ngo ese nimutwara ahantu bakamuza batwika ni amafaranga angahe urakoze ubushobozi bwo ngo twite umurambo urakoze urakoze habineza gratien makoro reka dusubire ku mutumirwa bwana kayiranga makoro arasa n'udusimbukishije gatoya kuko twari tutaragera ku ngamba mufitiye icyo kibazo we ahitangira ngo asimbuka azanamo kiriya kibazo twavuze mu ntangiriro kijyanye no gutwika ariko reka ndetse ufatirane n'icyo kibazo yari abajije noneho unatubwira ingamba mufite nka minisiteri kuri icyo kibazo
yavuzemo ibintu byinshi wenda mwebwe muri studio uzajya abaza azajye arasa ku ntego kugira ngo ashobore kumva neza ikibazo hanyuma ariko ikibazo cyane kinashobora gukunda cyo afite impungenge zo gutwika umurambo cyane namenyesha nuko itegeko ryemera yuko mu buryo bwo gushyingura habamo no gutwika imirambo ariko nk'uko yabivuze bikanagena wenda uburyo umuntu ashobora gutwika gusa uko bigaragara ntabwo abantu bigeze hari babyitabira haba ari abakiriye ntabwo babyitabiriye kuko itegeko riteganya yuko ari imashini umuntu agomba gutwikisha umurambo bakavuga n'uburyo umuriro ugomba kuba watwika umurambo uko ugomba kuba ungana ko utagomba kuba uhagarara ari umuriro mwiza ugomba gusika umurambo ku buryo reka mbyite navuga ngo kutawubabaza ku buryo rero n'iyo umuntu amaze gutwikwa itegeko rimwe riteganya yuko ba nyir'umurambo bashobora kuba inzu babishingura mu buryo busanzwe cyangwa se inzu bakaba barigabana abo mu muryango wegereye mu buryo twakwita mu ndimi z'amahanga close family hanyuma bakajya babyibuka nk'uko bisanzwe wenda mu kinyarwanda ntekereza yuko ari uko wenda bitari byinjira mu muco ariko wenda nuko twahise dusimbuka wa mugani tuguririye wenda turi no mu mushinga mushya hari uburyo byatekerejeho nuko nabyo byagira bijyamo haba ari navuga abikorera ndetse n'uburyo na leta nayo yabifashamo nabyo byakorohera abakoresheje uburyo buboneka yuko wenda icyo twakwita mayindiseti cyangwa se imyumvire ihanganye nakwita ihanganye n'imiti isanzwe itagira aho gutwika umurambo muri rusange icyo navugaho
birumvikana ko ni ingingo abantu benshi babaye nk'abasimbukiraho kuko ikora ku kintu navuga gikomeye gifitanye isano n'amarangamutima y'umuntu ariko ngusabe dusubire inyuma gatoya noneho ku ngamba mwebwe mufitiye ikibazo rusange cy'ubuke bw'amarimbi iyo ni imwe muri zo ariko noneho muri minisiteri murimo murakora iki
ntekereza ko mu ngamba dufite uburyo nk'uko mubizi uburyo bwo gushyingura ni ubusanzwe ni bubiri ni uburyo bwo gushyingura mu buryo busanzwe ubu ngubu nyine bwo gushyira mu gitaka gushyingura mu mva zisanzwe noneho hari n'uburyo turimo gutekereza bwo gushyingura mu mazu mu nzu mu buryo abantu bashobora kubaka inzu ndetse ku buryo n'ibyo umuntu arimo kuvuga wenda yiriwe ku buryo bwa gatatu ubwo ngubwo bushobora no kuba bwashyirwa nko mu gasanduka kakaba kajya aho ngaho muri izo nzu zishyingurwamo ku buryo byakoroshye nyine ubuce bw'amarimbi ubwo uburyo bwa gatatu nyine ni ugushyingura ni ugutwika imirambo nabyo bishobora koroshya ikibazo cyo guhora abantu bakingura mu butaka ariko noneho mu butaka tukifuza yuko abantu mu gushyingura hakoreshwa gusa uburyo busanzwe hanyuma umuntu wifuza gushyingura ku buryo budasanzwe akaba yakoresha nyine muri ubwo buryo bujyanye no gushyingura mu nzu zagenewe nyine gushyingurwamo nicyo ibyo twakwita yuko bwaba ari uburyo bwo gushyingura mu buryo budasanzwe ibyo gushyingura mu buryo busanzwe ni ukuvuga ngo ni ugufata umuntu ukamwukira mu gitaka mu isanduka cyangwa se mu myenda gusa hanyuma bikaba byatuma mu buryo busanzwe umuntu ashobora kugira ubushanguke ikindi gihe ubutaka bukaba bwakoreshwa ni ukuvuga ngo icyo gihe hatangwa nk'igihe ibyo bivuga ni umushinga ibitekerezo bizagumya kugirirwaho impaka hanyuma ntabwo ni bimwe mu bisubizo turimo duteganya ntabwo kubera yuko murabizi umushinga wose wemezwa n'inteko ishinga amategeko ni umushinga w'itegeko sinzi n'icyo ngicyo mukizi rero ni ibitekerezo biriho abantu bariho bajyaho kugira ngo kugira ngo n'ibibazo byose nyine bijyanye n'ibibazo by'amarimbi n'ibibazo byo gushyingura bigende byorohera buri wese buri muturarwanda rero izo ngamba ziriho twizera yuko zazagabanya ibindi bibazo bijyanye no gushyingura mu rwanda
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu ni bwana kayiranga jean batiste ni umujyanama mu by'amategeko muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikiganiro ni muri sanga insanganyamatsiko ni ibyerekeye ubuke bw'amarimbi mu rwanda n'ingamba leta ifite zo gukemura iki kibazo dusaba abatwandikira baduha nimero ko mwajya mubaza mugusha ku ntego kandi tubibutsa yuko umushinga wo kuvugurura iri tegeko ntabwo uragezwa mu nteko ishinga amategeko risanzwe ariko ibishyashya birimo kuvugururwa ntibiragera mu nteko ishinga amategeko ibyo mubaza rero muzirikane ko byose bikiri ibitekerezo ibyo umutumirwa wacu arimo kutubwira ari ibitekerezo bijyanye n'ivugurura ry'iri itegeko radiyo ijwi rya amerika twakire Pierre bizindabye
yego murakoze cyane uherereye he Pierre
kotono mu gihugu cya bene amakuru uki muri bene
amakuru meza ikibazo cyangwa igitekerezo
yewe ni igitekerezo kuko mbona nk'ibihugu bya afurike oriyantara igwirirana ry'abantu riri ku murindi muremure bibaza yuko icyo guteba umuntu batera bagacika ku ibyo byo kumuturira bizokunda kuko n'aho bubaka haguma haguka bagatera bakaba bagakuraho amarimbi bakayimura bakayatwara ahandi hazogira igihe umuntu abura aho ayatwara
Mm, urakoze cyane bwana bizindabye
murakoze nawe
Eh, bwana kayiranga wumvise ibyo pierre bizindavyi muri bene amaze kuvuga ibyo urabibona nk'ukuri kuzagerwaho mu rwanda
Ah, ni- sinzi niba numvise neza numvise yuko avuze yuko ibintu byo gushingura ha- eh, mu- mu- mu- mu butaka biba biri ku mu muvuduko munini ku buryo bishobora kujya n'ubushake iyo leta ibisubizo nyine bagera ku murindi udagishoboye kubona ibisubizo nibyo nibyo yavuze kandi ati si mu rwanda gusa ahubwo ni muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ahari iki- ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage ati igihe kizagera abantu bemere gushyingura abantu uh, gutwika imirambo kubera ko ubuke bw'itaka buragenda bw'ubutaka bwo gushyinguraho buragenda buba uh, bugaragara cyane
cyane rwose ni nayo mpamvu natwe biba bigaragara yuko twatangiye nyine eh, eh, gu- gushakira ibisubizo ibyo bibazo tutabitangiye hakiri kare kandi ni- urumva gupfana ipati ni- ni- ni- ni- ni- ni- ni kimwe mu- mu- mu- mu- mu- muri mu bi- mu buzima ni- ni- ni- ni- ni kimwe mu bikoze ubuzima rero uyu muntu nyine atakiriho uba ugomba gushaka uburyo ushaka igisubizo cyiwe cyangwa waba umushinje kandi mu buryo o, bw'icyubahiro dignity cyangwa se dignity mu buryo bu- bu- bu- bu- bumwubahisha ibyo rero ni- ni- ni uburyo bwo kugira ngo dushake ibisubizo kandi hakiri kare nk'uko yari abivuze eh, kugira ngo bitaza- bi- bitazadutungura U- uko tugenda twiyongera nk'uko yari abivuze ni nabyo nahereyeho umuvuduko w- w- w'uko turiho Eh, noneho eh, turagenda tunashakira n'ibi- n'ibisubizo by'ubuzima eh, mu mibereho y'abantu bavuga ko igihe kirekire uko abantu babona igihe kirekire ni uko bumbuka mu mibereho yabo ariko hari n'abagenda nyine eh, bapfa kandi tugomba gushyingura rero ni ngombwa yuko tubashakira uburyo tubashyingura eh, mu buryo butandukanye ariko nanone mu cyubahiro mwakoze Mm. ubwo umukozi wa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu aheruka bwo muheruka mu nteko ishinga amategeko hagaragaye ko hariho impaka zikomeye cyane kuri iyo ngingo ah, n'abadepite ubwabo ntabwo ntabwo babivugaho rumwe Eh, nta mpungenge mufite ko umushinga muzategura ushobora kuzateza impaka mu badepite ku buryo no gutorwa bidashoboka
Um, imishinga y'amategeko yose ijyanye n'imibereho y'abantu cyangwa se iganisha ku ku kuri rights rights mu burenganzira bw'abantu Mm.
yose ni imwe mu mishinga i- ijya i- i- itera impaka kandi impaka n'ubundi nizo zivamo ibisubizo Na- u- u- umushinga ujyanye umushinga ukaba direkitiye ugahita utorwa nabyo ntabwo biba kuko nubwo yahawe impaka ariko iyi mishinga mvuze mm, cyane cyane imishinga ijyanye n'uburenganzira bw'abantu ijyanye n'imibereho y'abantu akenshi ntabwo ishobora kuburamo impaka Mm, nta- kandi eh, uko tuba twagize ibitekerezo turimo gu- kugira ibitekerezo runaka twabikoze nk'abatekinisiye tukajyana umushinga mu eh, mu- tukajyana umushinga imbere y'abagomba gufata ibyemezo hanyuma mm, ndetse ukaza no kujya muri kabineti cyangwa se mu nama y'abaminisitiri ikawemeza aho hose nyine mm, nta- aba- abantu batanga ibitekerezo ariko ntibivuze yuko eh, byose biba biyunguye ijana ku ijana ni ukuvuga rero yuko n'abadepite nabo baba bafite umwanya wo gutanga ibitekerezo byabo haba haramutse rero habayeho umushinga mwiza twese tukawukora nk'uko namwe ubu ngubu muba mugize umwanya wo kutubaza mm, hari hari abantu benshi bagenda bumva iki kiganiro bashobora kuduha ibitekerezo eh, tugira imirongo itandukanye tu- tugomba gu- kwakira ibitekerezo tugira n'uburyo twakira tuzanakira n'ibindi bitekerezo mu bantu batandukanye baba abanyamadini baba sosiyete sivile eh, baba yewe na- na- na- n'inzego z'ibanze muri rusange kuko ni nabo baba bazabishyira mu bikorwa uturere n'umujyi wa kigali n'intara zose muri rusange rero nubwo wenda intara yatari urwego rw'ibanze ibyo byose ni ibitekerezo tuba tugomba gutanga cyane cyane ko nk'uyu mushinga uba ureba abantu twese muri rusange abanyarwanda twese muri rusange ibi bibaye rero ngombwa yuko abadepite batangaho ibitekerezo nabo baba banahereye no ku byo natwe twagiye dutanga numva atari ikibazo cy'uko ntabwo byakwitwa yuko ari impaka za ngo turwanye ni impaka za ngo tugire ngo tugire itegeko ryiza ribereye abanyarwanda murakoze radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc tunyarukire no ku mbuga mpuzambaga turebe ibitekerezo byanyu uyu ni museveni rubona elias ati south sudan juba iyo udafite ubushobozi ni ukuvuga ngo ari muri south sudan muri juba aravuga ati iyo udafite ubushobozi bwo kugira aho ukingura iwawe abenshi bashyingura mu mapariseri yabo aho batuye numva nanjye nabishyigikira aho kugira ngo batwike imirambo uyu ni Lamberto kura ati abashaka porotokoli nyinshi zo gushaka amarimbi ni bamwe bashaka kwiyerekana biriza ngo bigaragaze ko bakundaga uwapfuye nyamara ajya gupfa yari nyakamwe barangiza bagahurura rero umurambo watwikwa wajugunywa mu mazi apfa kuba roho nyagasani yayisubije yarayisubije kera ibyo ni ibitekerezo bya Lamberto kura uwitwa mosi sadi ati gutwika umurambo simbishyigikiye mc dimitri ati iburyo umuntu yazanye icyiyumviro cyo gutwika umurambo ni uko akunda amafilimi y'abahinde n'abandi ubu ubundi ntibiri mu muco wacu kabisa nini moses isati bibaye byiza abo bashyizeho amategeko bose nibo bakabaye batangwaho urugero apana ba rubanda rugufi si byose ibyo se ko atari byo mu muco wacu nk'abanyarwanda babikomora he ngira ngo ibyo ngibyo bwana kayiranga wari umaze kubisubiza ariko mu kanya wari ukomeye ku mirongo wari ukomeje ku mirongo ya telefone abantu bashobora gutangaho ibitekerezo nk'ibi bitekerezo ndabizi ko mufite n'imbuga mpuzambaga bishobora gutangwaho nk'ibi turimo tubona mu murongo ku murongo wa murisanga no ku mirongo ya telefoni turi busubireho mu kanya ariko imirongo abaturage babagezaho ibitekerezo aho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ni iyihe
umurongo murakoze cyane umurongo nakwibuka wenda vuba n'uwa interineti ni imeri info ati minaroke doti govu doti rwa ahangaha wanditse igitekerezo ukacyandika cyane cyane niho urumva niho nabyo byagaragara neza ku buryo byadufasha muri iki gihe turimo dukusanya ibitekerezo bitandukanye kugira ngo dukore umushinga mwiza wenda kuri telefone nabwo naza kubibohereza ntabwo nshobora neza uyu mwanya ariko n'ubundi uko bigaragara ukoresheje imeri n'ibyo byaba byiza info ati minaroke akadomo govu cyangwa se ga o va akadomo ara wa info ni i eni efu o murabyumvise rero ndibwira mwayobewe ikindi noneho ni uko sare uvuze ngo ngo ngo ngo abantu ngo umuntu ufite pariseri ye ngo iyo nta bushobozi bwo gushyingura bari bakwiriye kujya bamwohereza bamworohereza akaba yakwishyuririza muri pariseri ye ubundi ibyo ngibyo nyine nk'uko nabivuze binyuranye n'itegeko ko itegeko ritegeka gukingura mu mirenge rusange cyangwa se ugakoresha nyine uburyo bwo gutwika nubwo nagaragaje hejuru y'uko nyine wenda ubu ngubu butitabiriwe ari nacyo dushaka kugira ngo tubungurire kugira ngo turebe yuko byabyitabirwa kuko hari nubwo hari n'abantu barimo kuvuga yuko ibi bintu byo gutwika bitari mu muco wacu ariko hari n'abandi babishyigikiye cyane cyane baganisha mu buryo bw'uko biramutse bihindutse byakoroshya ibyo ngibyo harimo ababizanye no mu myemerere avuga ati nyine cyane ko roho iba yanagiye iyo tuba dusigaye ahanini turwana n'umubiri w'umuntu kandi icyo ngiye umwanya mpagararaho ni uko umubiri w'umuntu umuntu tuba twarabanye nawe umuntu tuba tugiye gushyingura umuntu niyo yaba akivuka agahita apfa ariko aba yabaye ikiremwamuntu tuba tugomba nyine kumushyingura haba mu gitaka haba mu kumutwika haba mu kumushyingura muri ya nzu nahoze mvuga aribyo turiho tugenda tuganisha icy'ingenzi ni uko tugomba kubikoraho mu buryo bw'icyubahiro mu buryo bumuhesha icyubahiro hanyuma nyine hari n'uwavuze ati porotokole ati abantu banga nyine gutwika cyangwa se gushyingura mu bundi buryo kwa kundi umuntu agenda agashyingura agashyiraho n'amasima agashyiraho n'akaro n'amakaro ibi bikoresho byose bituma ubutaka butazongera gukoreshwa mu gihe cya vuba cyangwa se byangiza ubutaka byangiza n'ibidukikije ni porotokole zo kwirinda kwiyerekana mu kuri iyo ubirebye abantu nyine kubera yuko bakunda kurebanaho usanga rimwe na rimwe wenda bigenda bizamo koko ugasanga hari uwavuga ngo nidashyingura gutya baraza kunseka baravuga yuko iwacu tutishoboye wenda ni urugero ni byiza yuko aho uko tugenda dutera imbere twanareba n'ubushobozi tugenda dufite ariko noneho bimwe bituma n'imikoreshereze y'ubutaka bwacu n'ibituma n'ibidukikije byacu bisigasirwa naho ngaho ndumva nagerageza gusubiza muri rusange ibibazo bari bavuzeho
murakoze cyane mu kanya turaza kugaruka ku cyo muzakora kugira ngo muhindure cyangwa se mushakire igisubizo ikibazo cy'umuco utsimbarara cyane kuri ibyo bintu byo guherekeza umuntu muri ubwo buryo ariko reka dusubire ku mirongo ya telefoni tubanze twakire pacifique nduwimana ikaza mu kiganiro muri sanga
yego murakoze kuntiza akanya uri hehe igitekerezo cyangwa ikibazo
ngewe ndi bujumbura mu burundi ego ngerageje kuraba icyo mwatubwiye twashobora kuvuga cyangwa tukabaza utubazo turi kumwe komeza komeza kandi nyarutsa nyarutsa kuko turihuta abantu ni benshi
mu bisanzwe turabye imico n'imigenzo y'ibihugu bya afurika bimwe bimwe uburundi n'u rwanda bitabuzemo neza na neza ngaho mu rwanda uwo muco wo guha wo guturira abantu twosanga twoba tugiye dukoze ibintu binyuranye n'imico nyafurika kuko aha nk'ubu nk'akaroro ntanze ibyabaye mu rwanda jenoside yakorewe abatutsi mu mirongo icyenda na kane nk'ubu urabona haba haba ikintu cyo kubibuka twibande rero tuti nk'iyo baba barakoresheje uwo mugenzo wo guturira uno munsi tuba twibuka abacu gute ugiye kuraba kandi ego isi ibandanya yaga mugabo nibaza yuko nta isi ibandanya yaga inyinshi nyamukuru si uko twoca tuza turahamba abantu turinze kubaturira gushyika yaho utazabona n'imva wabuze kandi warakunda ubwanjye rero nibaza ko iyo ngingo n'aho u rwanda yayifashe ikabyemeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ntibibereye ko byakurikizwa nk'uko turi muri afurika ibyo nuvuga ntitwobihebera ibihugu by'i burayi nuko nuko ndabyumva pacifique nduwimana urakoze cyane kuri icyo gitekerezo
yego namwe murakoze bwana kayiranga pacifique avuze ikintu gikomeye kirimo kwibuka urakivugaho iki ku bijyanye no kwibuka iri tegeko ntabwo ryo rirebana n'imicungire n'urwibutso n'ababishyizemo byo biri ukwaryo ariko tuvuge yuko wenda hariho n'iyo wenda tuvuge tuvuge yuko iyo haba habayeho harabayeho n'uburyo bwo gucungira mu buryo bwo gutwika cyane cyane ko ibyo bitari binariho n'icyo gihe jenoside iba ni nayo mpamvu nyine hakoreshejwe uburyo bwo kubungabunga ibisigara bigashyirwa mu nzibutso hanyuma kandi izo nzibutso zikaguma kubumbatirwa
ndetse bimwe mwumva yuko bigenda bishyirwa no mu murage minsi ubu rero imicungire y'imibuto ntabwo irebwa n'iri tegeko rijyanye no gushyingura ariko yabikoresheje
wenda wenda aho yaganishaga yavugaga ati se umuntu watwiciwe ubu ngubu amwibuka gute yego ariko ibyo ngibyo turabiteganya ni ukuvuga ngo nigeze kuvuga ku kintu cy'uko abantu bashobora kuba bagabanya izindi ko abantu bashobora kuba bagira aho bateganya bashyingura mu ngo zisanzwe ibyo ku buryo ahantu hatari hanini hatari ubuso bunini abantu bakaba bajya kubibuka ariko biranateganyijwe yuko abantu bashobora kuba bagira gusobanuka runaka bashyiramo igihe barigabanye cyangwa se igihe bumvise yuko bagomba kubishingura ahanini bagomba kuba barishingura mu mazu yemerewe gushingurwamo cyangwa se mu nyubako zemerewe gushingurwamo ku buryo nyine hategurwa hakaba ari ahantu hihariye wajya kujya kwibuka hakaba handitseho n'irya zina ry'umuntu biribuze rero yuko wajya kumwibuka cyangwa se biribuze yuko uwe yajya kumwibuka igihe abishakiye ntagire rero impungenge ibyo nabyo birateganyijwe
reka twakire jalong jalong uratwumva ubu ndabumva ariko byangoye netiwaka zananiye rwose turakumva neza hano ngwino ndabona kugenda bicikagurika
turakumva twebwe neza sinzi niba utwumva wahita utanga igitekerezo cyangwa ikibazo ushaka kubaza umutumirwa arakumva
kandi zari ndimo ndabumva neza none ngewe ikibazo namubaza
komeza jalong komeza
ndimo kunyumva turakumva jalong tanga igitekerezo kandi wihute
ngewe ikibazo namubaza namubaza ni ese za ibyo byo gutwika abantu bapfuye bizakorwa kuri buri muntu uwo ari we wese ko mbona abenshi na benshi wenda nk'urugero ko hari ahantu nageze nko mu ntara nkasanga hari abantu bagishingura ku mago ese ntabwo bizashobora kuba bifite aho bizagora muri icyo gihe ko mbona ndetse ubwo amarimbi wenda bigaragara ko yaba yaruzuye bikaba ngombwa yuko ishyingura abantu bamwe na bamwe bigorana nta kuntu hazashyirwaho ukuntu nibura wenda buri muntu wese yajya yirwanaho ku giti cye akabyikorera ese hazabuzeho kampeyini ifasha umuntu kugira ngo uwo muntu we wapfuye abashe kuba yatwikwa ese nk'igihe nk'umuntu yayaguye mu rugo wenda ataguye nko kwa muganga ko tuzi ko wenda aribwo imyirondoro ifatika y'umuntu y'uko byagenze bizaba ngombwa yuko ajyanwa kwa muganga cyangwa uwagize iki kibazo cyo kuba apfusha uwo muntu we niwe uzirwariza agashaka ubundi uburyo abigenza nk'uko iyo umuntu yapfushije umuntu amenya ko ajya mu irimba akajya kumushyingura
urakoze jalong reka reka twakire na ndikubagenzi jafar abasubiriza icyarimwe ndikubagenzi jafar nyarutsa aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
ni amahoro amahoro agenda nkaha mu kirundo santere mu burundi rero igitekerezo cy'iwanje nari mbona amenga bari bakwiriye kuraba ukuntu leta leta yofata umugambi iyo umuntu abuze akaba akabanza bakamubaza wowe urafite aho wamushingura abuze abuze ati baje nta ofisi hama akamubaza ubona gute twebwe tumwishinguriye hama leta ikazoca imenya aho izoza irakorana iyo mibiri iyitwara kuyishingura
urakoze cyane ndi ku bagenzi jafar aho ngaho mu burundi reka tureke bwana kayiranga jean batiste noneho basubize mwembi wenda ubwo wowe ni igitekerezo yagira icyo akivugaho ariko jalong hari ibibazo yabajije bwana kayiranga
murambararira ibibazo by'umutumirwa wa mbere uwabajije imbere ntabwo nashoboye kubyumva neza pe ariko wenda icyazafara izureho wenda biraza kunyibutsa kuko ni byiza kubera yuko amagambo menshi batahita neza neza nk'uko bivuga ubundi nk'uko navuze itegeko ritegeka yuko abantu bashyingura mu marimbi rusange aho bishobora kuba bikira yuko abantu bashingura bashyingura wenda mu butaka bw'umuntu ku giti cye ni uko akenshi baba wenda bataha navuga ngo baciye muri bumwe ubuyobozi ariko hari n'ababona ko kuko amarimbi akiri kure aho bigaragara yuko amarimbi akiri kure rero hariho na gahunda y'uko abagenda bakingura mu ngo y'uko imirambo izagenda ishobora kwimurwa ikaba yajyanwa mu marimbi rusange kuko icyo tugamije ni uko imikoreshereze cyane cyane iterambere ry'ubutaka muri rusange hanyuma ariko noneho nanone wenda no gushyingura mu buryo burengera twavuga mu buryo burengera ibidukikije buri wese rero agiye ashyingura aho yari kandi mu buryo wenda butandukanye nk'uko nigeze tubivuga ari ushyingura agashyingura mu ngo gusa ndetse wenda agashyingura n'indabo cyangwa n'amashuka gusa cyangwa n'imyenda gusa wenda akaza agashyingura ashyizeho ibyandiko n'amakaro n'iki byose urumva ntabwo ibyo ngibyo byabyara akajagari mu micungire ijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka bwacu twese kandi ibintu byacu twese muri rusange n'igihugu bwacu twese muri rusange nk'abaturage tugomba kubitunga kandi tugomba no gukurikiza imikoreshereze yabwo neza ni byiza rero yuko niyo mpamvu mu gihe tutarinze mbonera by'ubutaka haba harashyizweho n'ahagomba kujya ayo marimbi mu buryo bwo gushyingura nyine mu buryo busanzwe bwo mu gitaka yewe ndetse haba mu mujyi haba ndetse no mu turere ho mu ntara ni uko nguko hose bigomba kugenda yewe haba aho no kuba guhindurira tuvuge nk'ahantu hari hateye ishyamba hakaba hahindura igihe imikoreshereze hagashyira ibindi ibyo nabyo ni ibintu bishoboka ariko ubundi ruhande ni uko hashakwa ibintu rusange haba mu kagari haba ari ku muntu urwego rw'umurenge hanyuma ahantu bigaragara yuko ari kure nyine bakagenda bemerera abaturage ariko noneho birumvikana yuko turimo kugenda dutera n'indi ntambwe ku buryo bwo gushyira kandi bukaba bwinshi ku buryo noneho byoroshya icyo kibazo n'izo ngorane zose tugenda nyine duhura nazo mu bijyanye no gushyingura haba ku kiguzi haba no mu mikoreshereze y'ubutaka
ngira ngo ibyo biranasubiza kimwe mu bibazo jean long yari yabajije abaza niba ibyo gutwika umurambo bizaba bizakorwa ku bantu bose kuko aho ngaho birumvikana ko harimo guhitamo bitewe n'uburyo umuntu azaba ashoboye cyangwa se azaba yifuza dusubire gato ku mbuga
mpuzamahanga hanyuma izabitse gusa izabikorerwa haba ari uburyo bwa leta yabishyiramo yabyorohereza yabyoroshya mu buryo bwo kubikora haba ndetse nari bifite ku giti cyabo aho bashobora guteganya nk'izituma ibindi kuko birateganyijwe n'uko umuntu ashobora kugira ibintu bye bwite ariko akanateganya n'aho ashobora gukorera serivisi y'aho abantu bashobora gutwikira hanyuma binateganyijwe n'aho bizajya bigenda bikorerwa bizagenda biganirwaho ku buryo nibimara kwemezwa ari byo byafasha abaturage natwe twese muri rusange abaturage n'abaturarwanda ku buryo iyo serivisi yabafasha
dusubire ku mirongo ya telefone twakire hari abantu babiri hari muhammad bizimana na jean paul duhere kuri muhammad bizimana ikaze mu kiganiro muri sanga uraho cyane ariko ntabwo tukumva neza muhammad uratwumva
ku byerekeranye no gutwika imirambo hari ubwo amadini amwe n'amwe aba atabyemera ngo mu mbarize ubishinzwe uburyo bizajya bikorwa niba bazajya bafata amasite bagatwikiraho imirambo cyangwa bazajya bajugunya ivu y'uwatwitswe niba bazajya babikora bisanzwe cyangwa umuntu agacukura agataba bisanzwe simbizi
urabaza uri he muhammad
ngendi burasirazuba akarere ni gatsibo umurenge n'ikizigura akagari ni rubona umudugudu ni kigabiro
urakoze cyane twakirana na jean paul aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
njyewe wemerereye muri kenya mu ntara ya turukana nyine ikintu ushaka kubaza byibutse ikintu cyo gutwika imirambo aba ari ibintu byo kubabaza umuryango kabiri usebwa mu muryango mubuze umuntu none hakujya kumushyingura mu gihe ko muramutwitsa ubwo se mwumva atari ukubabaza umuryango nawe ubyibuze ukabara kabiri bati umuntu wacu yarapfuye agiye guhatwika ibyo bintu ndumva ari ibintu bitangaje ko kibuze bashyiraho nimba amarimbi yo kuhambamo yarabuze byibuze abantu bakajya bahamba iwabo mu rugo ngenza mbona mu rwanda abantu umuntu apfuye bamuze iwabo mu rugo kiretse mu burundi ho guhamba umuntu mu rugo murinda gutanga amafaranga kugira ngo muhambe mu rugo ariko byibutse ikintu cyo gutwika umurambo ibyo ni aba ari nka siyanse z'abanyaburayi kubera tudasubira mu mafilime ari bubona muri filime umuntu yapfuye ukabona baramutwitse bamara kumutwika bafata uriya munyota bakawushyira nko mu nyanja ikawutembana ariko ndumva ikintu cyo gutwika imirambo muri afurika twari dukwiye kuba twanacyishyigikira urakoze cyane jean paul reka tubaze umutumirwa icyo avuga ku bitekerezo cyangwa ibibazo byanyu bwana kayiranga
murakoze cyane muhammad yabaze niba uko amadini amwe n'amwe ngo atabyemera ngo abatwikwa bazajya bazuzumwa cyangwa bagatabwa bagatabwa bisanzwe abantu bahise no mu buryo bwo gutwika cyane wenda bakumva yuko ari cyo kintu wumva wenda tubabaje kitari mu muco wacu ariko ubundi ni uburyo bwo gushyingura mu buryo busanzwe ni uko abantu ubona tujya mu bwiganwa gushyingura mu buryo busanzwe n'ibigiye bisororohanyije gushyingura mu mva mu buryo busanzwe iyo mu buryo busanzwe mu gushyingura mu mva muri bwa buryo busanzwe na bwa buri traditioneri bwo gufata umuntu ugahita ushyira mu mva mu gitaka mwumva utubakiye nawe ntabwo bihenze kandi ushobora kuba wenda rero yaguhenda uca mukingira ntabwo ibyo bihenze rero ubundi ibi ngibi byose binavunana ahanini bisa naho binavunana kubera hazamo na buriya buryo bwo gushyingura mu buryo budasanzwe nakuba gusobanura gushyiramo ibindi bikoresho nakwita yuko biramba na nyiri bidukikije bishobora kumara igihe bitaboze cyangwa se bitangirika ku buryo ubutaka bwongera gukoreshwa ariko mu kuri umuntu aramutse ashyiriwe nongere nyibutse abagiye babaza ibibazo byose ko uburyo bwo gushyingura uburyo bwo gushyingura busanzwe ntabwo bwigeze buvaho ni ukuvuga ngo ni ihitamo ikindi numva kijyanye n'icyo wo mu ntara ya turukana yavuze ariko ntarava ku bya muhamadi birateganyijwe yuko aho ivu rishobora gushyingurwa iyo ryamaze ku nyine umuntu yamaze gushyingurwa ariko ntabwo yuko n'ubu nyine n'umushinga biracyaganirwa ashobora gushyingurwa mu irindi rusange risanzwe ashobora gushyingurwa mu irindi ryihariye kugira amayinite yihariye ariyo amayinite igisirikare cyangwa se igihugu cy'intwari hanyuma n'ibintu bya polisi hanyuma n'aho abayobozi bakuru bashobora gushyingurwamo abayobozi bakuru b'igihugu aho hose biremewe yuko igihugu bishobora gushyingurwayo igihe rimaze umurambo wamaze gutwikwa rero ikindi ni uko n'abantu n'umuryango nabo bashobora no kugena ahandi hantu wa muntu watwitswe ashobora kuba yashyirwa nabyo nabyo ibyo ngibyo birateganyijwe ibyo rero barimo no kuvuga wenda yuko kujugunya mu mazi mu nzuzi mu migezi ibyo ngibyo kandi mu bitekerezo dufite cyangwa mu mishinga nta bindi
radiyo ijwi rya amerika twakire na banange
mwiriwe mwiriwe wiriweho kandi utubwira aho uri ikibazo n'igitekerezo unyarutsa
amahoro mahoro ngewe nitwa byenderinde ikirinda ikarongi mu by'ukuri wenda aho narindi ntabwo nabashije kubakurura neza ngo ni ukuri efemu
ikarongi aho ngaho ariko ikarongi aho tuhafite umurongo kuri mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu fm
ubu ntabwo ariho ndi narindi mu kandi karere ka nyamasheke
nkomeza rero ariko kuri facebook nabikurikiranye narindi buriya gushyingura gushyingura buriya ngo ikibazo cyo kubera ko ahantu hamaze kuba hatoya ikintu cyo gushyingura ngo bagatwika umurambo ye buriya mbona bidakwiye bidakwiriye nta kuntu waba wapfishije umuntu nurangiza ngo ujye kumutwika ahubwo ngewe mu byumva we hari abantu baba bafite amasambu ahagije bazajya bafatwa nk'uko kera byahozeho kera umuntu warapfaga umuntu agashyingura mu isambu ye ariko noneho ubu ngubu habayeho irimbi rusange noneho ikibazo gihari umuntu napfa bakamutwika noneho abuzukuru ubwo uwo muntu uwo muntu abuzukuru bazahita bibagirwa sheka bazahita bibagirwa kandi mu by'ukuri kera aho byarumvikanaga bashinguraga munsi y'urutoki umwuzukuru yavuka bakamwereka ati hano hantu hashyinguye sogoko agakura abizi urumva rwose icyo ni ikibazo giteye ubwoba gushyingura gutwika umurambo ngende wumva bitabaho bidakwiye ariko urumva ibintu byinshi byarahindutse n'ibyo kayiranga yasobanuraga n'urwo rutoki uvuga kera rwari ruhari muri iyi minsi abazifite munsi y'urugo ni bakeya ariko nakwibutsa ko yabisobanuye cyane avuga ko gutwika ni bumwe mu buryo bwemewe buhari n'ubusanzwe nabwo buracyahari ndetse no ku n'amazu y'uburuhukiro nayo arimo muri iyo mishinga iteganywa sintekereza ko aribwo buryo bwonyine ariko urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe birumvikana ugisangiye n'abandi batari bake bahamagaye ku ijwi ry'amerika ku mbuga nkoranyambaga hari na injiniya jean pierre ati abantu nibabura aho bashyingura bazabatwika ubwo ni uko hagiye hari akintama eric ati ibyo ni ugushinyagurira umuntu kabisa icyo ni cyo cyubahiro bagombye babonye bagomba undi semana deo ati uzi ko bikaze juvenal tuyizere ati si umuco wa kinyarwanda rwose ineza vava ubundi bagarura umuco wo gushyingura mu isambu yewe kuyifite utayifite bamujyana mu irimbi rusange cyusa bonati abavandimwe bavandimwe turebye uko u rwanda ruri gutera imbere ngewe mbona uburyo bwo gutwika umuntu ugatahana ivu ry'umugenzi byakorohereza arekeraho ntabwo yarangije igitekerezo amani mandelate ese ubundi gutwika umurambo mwabonye ko bisaba angahe jalong kurutusi wo ku mukuyu ati mwibuke ko hari n'abashyingura mu ngo naho nkunda maurice ntekereza ko biterwa n'umuco w'abanyarwanda radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turagenda tugana ku musozo ikiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu ni bwana kayiranga jean batiste ni umujyanama mu by'amategeko muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda turaganira ku kibazo cy'ubuke bw'amarimbi cyangwa se ubuke bwaho gushyingura abantu bitaba imana mu rwanda bwana kayiranga dushigaje iminota ine watubwira muri make icyo twafata nk'umwanzuro cyangwa se abumva iki kiganiro bataha n'iki kuri iyi nsanganyamatsiko
murakoze wenda ntaragera aho ngaho ndabivuga vuba vuba abantu bari nk'ubu ngubu twavuze mu buryo bwo gushyingura mu buryo bw'inyubako ushobora kujyana mu nyubako umurambo mu buryo bufite ariko igikoresho gitangira ibidukikije kuko n'ubundi kiba gishobora kuzongera kikajyanwa n'ahandi twabuze mu buryo bwo gushyingura nanone bwa buryo dusanzwe dushyinguramo ubutaka ubwo ngubwo bwo turabumenyereye ariko ndumva harimo kwibanda cyane cyane ku buryo bwo gutwika twakora uburyo bwinshi kugira ngo ubunogeye buri wese azajye abukoresha ariko nk'ikintu navuga wenda hari uwavuze ngo ese ubu ngubu ko wajyanaga umuntu ku gushyingura ahantu ukavuga ngo dore hariya hari hashingiye ikigo kuri waramwanditse wenda tuvuge no ku musaraba ati bizaba bimeze gute ariko nababwiye yuko buriya umuntu uzajya aba yacitswe azajya ari ivu ryiwe rizajya ribikwa mu gikoresho kandi cyiza kandi gishobora no kumara igihe gishobora no gushyirwa ahantu haba ari ugushyingirwa ndetse gishobora no gushyirwa muri ya nzu ya nzu igenewe kubikwamo kandi handitse amazina ye n'umwirondoro we ku buryo igihe nikigera giteganyijwe imyaka icumi cyangwa cumi n'itanu izagenwa ushobora kugenda ugafata ka gasanduku k'iyo wumva ukaba wanakagumana urumva yuko wumva noneho ushobora no kuba wanabyibuka igihe kirekire niba ubishaka ni ukuri ibyo kuba wabyibuka noneho ahubwo byamara igihe ariko nk'ubu ngubu se ba sogokuru ba sogokuru n'abandi dukomokaho ubu turakibuka n'aho bakingiye uburyo bwo gushyingira mu gitaka ntabwo ntabwo tubizi iyo umaze kugera ku gitekerezo cya kane cyangwa cya kangahe biba byarenze rero nibwira ngana ku mubyeyi yuko mwana munyamakuru nibwira yuko muradiye ibitekerezo kuri ibi ngibi byose haba gukingira mu butaka haba gukingira mu mazu asanzwe wenda ubu tubitera abantu bashyingiyemo hakurikijwe icyo ubutaka bugomba gukoreshwa ndetse haba n'ibingibi byo gutwika ariko turazirikana izo mpungenge zose ntibongere impungenge ni nayo mpamvu tucyakira ibitekerezo bya buri wese
twibukitse yuko imeri watanze abantu bashobora gutangaho ibitekerezo ari info arobaze minarok akadomo gov akadomo rwa bwana kayiranga jean batiste umujyanama mu by'amategeko muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda reka tugushimire cyane uyu mwanya wahaye ikiganiro muri isanga
murakoze cyane ntabwo nigeze menya izina ryanyu gusa twatangiye ikiganiro gisa naho cyahize hegewe nitwa jeffrey mutagoma ngushimire cyane ko wakiriye ubutumire bwacu
urakoze jeffrey mutagoma nubwo nabimenye bintungu wenyine ariko ndizera yuko hari icyo bifashije abatwumvishije ndetse ntabwo ubwanyu mwashatse kudukorera iki kiganiro kandi turabashimira yuko muba mudutangira n'ibitekerezo aho natwe tuba tudashoboye kugera murakoze cyane nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri sanga n'abamfashije kukibagezaho bose kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese